Olori Wura Oladon finally come outside my people. Come congratulate Oni of and Olori Naomi. Say, he they very happy, say, Oni of Ife three sister, they no succeed to pursue Naomi comot for palace. Say, Naomi fit still welcome baby boy upon all the allegation wey dem don put for Naomi head, my people. Hi guys, welcome back to another Odd Gist, guys. How you guys doing? If you are new here, you are welcome. And if you are returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. Guys, and if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any updates about the celebrities. And don't also forget to click the notification bell so that you will be notified anytime I upload a new video. So guys, let's get into the video, guys. Those of now when I don't know Olori Wuraola. Olori Oloriruwa na ex-wife to Oni of And those of una when I no know Oni of Oni of na one of the Yoruba king for Yoruba land. And those of una when I no know Olori Naomi. Olori Naomi na also Oni of new wife. We be say they get baby boy together. I never tell we be say they born. So my people na Wura Olana Oni of Ife marry before he marry Olori Naomi. So olori wuraola don up for palace because say e say oni of ife sister dey prognose for dia private life They no let the marriage work say they put life for her head just because say they no like am say na dem break the marriage anyway say because say they no like am they can't lie say na so im don friend dis politician na so don friend dat na so never divorce with him ex-husband wey come jump come money of ife come meet oni of ife say she come there because of queen so she come say she prove dem wrong say he no come because of say she wan marry oni of ife because me oni of ife for make am queen say he and oni of ife dey marry each other because they love each other she say she comot for palace because of say to prove Oni of three sister wrong say he only marry Oni of because of say he and Oni of love themselves. So that time, that period will be say if she and Oni of Ife together. Now so the three sisters go come outside, they go talk say they won't see Oni of They no go let Oni of and them get pride their own private talk. Will be say they go talk together as husband and wife so dem tok say their brother no go fit marry another tribe say e no go work now. so he go marry yoruba lady so olori wura olana don't come outside say everything will be say oni of ife do to ram. oni of ife no be the problem but the little thing will be say oni of ife do to ram will be say oni of ife let three sister con in three sister come scatter their marriage come break the marriage say he forgive oni of ife say he congratulate Olori Naomi and Oni of Ife. Say we be say they welcome their newborn baby. Say God bless the, their newborn baby and God bless their marriage. Say anything we Oni of do to her, she don't forgive Oni of Titi. So she don't forgive Oni of Say now only these three sisters were there for that palace. Now then be the problem. Say he know say all the lies wey be say they lie on top of her upon on top of her head. Say no all those lies no one be true. No because dat time wey be say oni of ife and olori naomi wey be say dem new marry olori wuraola post dem for instagram congratulate dem pray for dem you know olori wuraola come outside come pray for dem say make god protect dem and guide their marriage you know and as dem come see born again wuraola come see come outside come congratulate congratulate dem that shows that Wura, Wura Ola get good at. See now Ooni of Ife three sisters, now them just be the problem of that marriage. Because for ex-wife to come outside, come congratulate in ex-husband, say for the newborn baby and for the new marriage, wey be say e new marry, she get good at, Because not be everybody go do that kind of thing. Even when Wura Ola, Ooni of Ife marry Wura Ola that time, wey be say make can be queen that time. Ooni of Ife ex-wife no come outside come congratulate Oni of Ife but Ola take the step he congratulate Oni of Ife and Ono Olori Naomi that show say Wuraola na good woman na just very kind woman we be say she dey go on her own she dey very gentle but Oni of Ife three sisters because they don't want me any woman there for that palace They don't want me any woman there for that palace So be say they dem wan talk with you Oni of Ife go they do any step where Oni of Ife take Now, dem one dey talk everything wey go dey happen for that palace oni of ife and the wife they don't go figure private life Now all those three sisters Now dem go toss see who Ooni of Ife go marry see who no go marry even when Ooni of you and the woman love themselves They go ready to scatter that place and wetin they go do dem come come social media That's as Olori Naomi born Then they dance up and down They go think say dem dey happy Now see them first talk say "Oh Olori Naomi don't first born for another man say "Oh Olori Naomi don't first marry no be no be say na single lady say "Don't e don marry me Ooni of you portion na now now these three sisters Now they no make Oni of Ife. Uh, eh, now they no make Naomi born for palace. Now they make Naomi go born for Akure. Now they make Naomi go born for Akure. And then we don't see the yes, small, small say. Now also quarry nine that they quarry Naomi inside house. Because then they find every every miss will be saying Naomi go take come up for that palace. As Naomi don't born now, they they dance, they tie gele, they, they do as if they know that they, they are peace, they don't get anything against the lady but with time if the baby they grow they don't they show the other side of their color small small because we know they use ear take the hear wetin they dey do for back uh, for for back so as they they do am me i go see carry the matter come dey talk am here Wuraola na very beautiful lady dem thought say na so wuraola no go fit born na so wuraola don too old for new of ife say she only just yellow say wuraola na old lady na she be Now them use their mouth to scatter the lady the lady no come fit take the bully again na i talk say ah before oni of ife be king she dey live a good life no be oni of ife money no be she take dey live her life na make she just come comot for palace before they even thought say make she go Now she carry her bag because attitude where they dey show am for that place The thing where they dey show am e no even show say dem welcome am to that palace at all They know dey treat am as if say she be queen Now the the only of the three sisters now na dem wan talk you go happen for palace na dem wan tok wetin go happen for palace and anything wey olori oh, eh, wuraola tok oni of ife go they look as say na nothing but if im three sister come talk, whether he right abi be no right oni of ife go follow di step e go follow everything wey we say di three sisters tok me i no know this kind three sister all waiting me i know be say me i no come see pursue now me come up for palace The way na pursue Wura Ola because this thing now e show Wura Ola na very very nice lady say na una just lie for her head pursue come up for palace just because say na no like her at least now naomi na yoruba lady e no be another tribe e no be another tribe again wey dem talk say na benin woman This one na yoruba lady make i no see pursue naomi comot for palace because we don see the years small small matter na for years say na so so quarrel na im na dey quarrel naomi na no even dey look say she new born all those dance wey na dey dance for for for church that day wey be say una dey dance na dey do say na dey welcome the baby na dey welcome naomi say e give una child e no reach una belle o i know say that dance no reach una belle I just dey do it for camera Maybe pipo see say oni of ife three sisters they are very good they wish him well me i know say e no reach una belle eh? so my people, as the matter they go any news i see here about this matter again i go let on I know my people, may na let me know wetin i think for the comment section and if una never subscribe may na subscribe so that una not go miss any celebrity just way i dey upload una bye bye till i come on our way next time bye guys